kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. sagaleen ameerikaa wixataan gajimaataatti galgala sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoon tamsaasu kan wixata amajjii 21 kibxata amajjii 21 bara 2025 amma jalqabeera keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. hordoftoonni amantii islaamaa magaalaa maqalee keessatti hiriira taasisan seenaa hirbuu seenuu yuunaayitid isteetsi laachisuudhaan hayyuu seenaa dubbisnee jirra ayyaanni kataraaf cuuphaa magaalaa baatu naannoo haroo dambalitti kabajamee jira doonaald tiraamp haasaa sirna hirbuu isaanii wixata kaleessaa irratti warraaqsa ifatti mul'atuuf haa kaanuu jechuudhaan waamicha dabarsan hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin afeeraa amma guutummaa oduuf bafaqaaduu moroodha.
bulchiinsa naannoo Tigraay magaalaa Aksuum keessatti kan argamanu manoottan barumsaa afur keessatti ijoolleewwan durbaa amantaa Islaamaa hordofan akka hijaaba haguuggatanii mana barumsaa hin seenne dorkamuu isaanii balaaleffachuudhaan kibxata har'aa hiriirri mormii magaala Maqalee keessatti taasifamee jira. Namoottan kumaatamaan lakkaawamanu hiriira magaala Maqalee keessatti taasifame kan irratti hirmaatan hijaabas ni uffatti barumsas ni baratti dhaadha. yaadannoo jedhu dhageessisaa kan turan yommuu ta'u murtoon manni murtii magaalaa Aksumii fi biiroon barnootaa kutaa Tigraay akka barattoonni hijaaba keeyyatanii baratan dabarse akka hojiirra oolu gaafachuun isaanii beekameera. Pirezidaantii mana maree dhimma Islaamummaa naannoo Tigraay kan ta'an Sheek Adam Abdurrazaaq Jawaar waggaa kuma tokkoo fi dhibba afuriin dura namoottan amantaa musliimaa hordofan simatee bakka keessummeesse Tigraay keessatti wanti akkanaa raawwachuun waan nama gaddisiisu ta'uusaa ibsuudhaan hordoftoonni amantaa biroo dhimmichi akka furmaata argatu yaalii taasisaa jiran galateeffachuun isaaniis gabaasameera. Jiraata magaalaa Aksum kan ta'anii fi hiriira kanarratti kan hirmaatan obbo Nasraddiin Mustafaa ijoolleewwan isaanii akka mana barumsaa hin seenne dhorkamuu isaanii ibsanii ajaja kana kan dabarsan hooggantoonni dhimma barumsaa itti gaafatamummaa seeraatti dhiyaachuu akka qaban gaafatan. Bakka bu'oonni hirmaattota hiriira kanaa pirezidaantii bulchiinsa naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa wajjiniin wal arganii marii taasisaniin bulchiinsi isaanii dhimmicha irratti furmaata atattamaa kennuu dhiisuu isaatii fi obbo Geetaachoon dhiifama gaafatanii rakkinichi dhiyeenyatti akka furmaata argatu beeksisuu isaanii Mulgeetaa Asbaa Maqaleerraa gabaaseera.
sudaan keessatti mooraa namoottan sababa beelaatiin qe'ee isaaniirraa buqqa'an irratti haleellaa raawwateen namoonni hedduun du'anii kaan immoo mada'aniiru.
Akka dhaabbileen gargaarsaa jedhanitti haleellaa kaaba daarfuur naannoo elfaashaar jedhamu keessatti meeshaa waraanaa gurguddaadhaan mooraa namoottan beela jalaa baqatan keessa qubatan irratti raawwateen siviilonni kudha ja'a du'anii kudha saddeet immoo mada'anii jiru. Akka gareen deebii haala atattamaa dabalee ibsetti gareen humna dafii qaqqabaa yookaan inni RSF jedhamee beekamuu fi ji'a eebilaa bara 2023 jalqabee waraana mootummaa Sudaan wajjiniin lolarra jiru. Balaa kana kan geessise bakka gabaa mooraa baqattootaa Abushe'uuk jedhamu irratti. Naannoon Ilfaashaar bakki namoota miiliyoonii lamaa ol ta'an keessa jiran ji'a caamsaa darbee jalqabee to'annoo waraana RSF jala akka jiru kan ibse gabaasni madda oduu Ajaansi Firaansi Pirees Abushe'uukiin dabalatee mooraalee buqqaatotaa sadii kaaba Daarfur keessatti argamanu balaa beelaatii fi saaxilamuu isaanii jaarmiyaan gargaarsaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin deeggaramu ibsuusaa beeksisee jira. Yeroo ammaa guutummaa kutaa Daarfurii fi kutaa Kordofaan Kaabaa jedhamee beekamu to'annoo humna waraanaa RSF jedhamu jala akka jiru Ajaansi Firaansi Pirees gabaaseera.
Pireezidantii Yuunaayitid Isteetsi afurtamii torbaffaa ta'uudhaan yeroo lammaffaaf guyyaa kaleessa aangoo ka fudhatan Doonaald Tiraamp ajajoota olaanoo pireezidantiidhaan kennamu mallatteessaniiru.
Doonaald Tiraamp ajajoota pirezidaantummaa dabarsan keessaa Yuunaayitid Isteetsiin dhaabbata fayyaa addunyaatii fi waliigaltee haala jijjiirama qilleensaa bara 2015 Paariis keessatti biyyottan addunyaa dhibba lamaa oliin mallatteeffame keessaa ba'uun kanneen jiran yommuu ta'u. Gargaarsa Yuunaayitid Isteets kallattiidhaan biyyottan alaatiif taasiftus yeroo muraasaa fi akka dhaabbatu ajaja kennaniiru. Tiraamp ajaja addaa dhimma godaantotaa irratti mallatteessaniin haala yeroo atattamaa daangaa Yuunaayitid Isteetsii fi Meeksikoo ilaallate labsuu dabalatee kola galtummaa dhaabuudhaa fi ijoolleewwan maatiiwwan biyya biraa irraa Yuunaayitid Isteets keessatti dhalatanii fi mirga lammummaa argachuu hambisuu akka ta'e beekameera. Imaammata Ameerikaan adursitu jedhu kan leellisan Doonaald Tiraamp imaammanni biyya alaa Yuunaayitid Isteetsi akka dantaa biyyaa irratti hundaa'ee hojiirra oolu ministeera dhimma alaa bulchiinsa isaanii Maarko Ruubiyootii fi qajeelfama kennuun isaaniis beekameera. Waa'ee godaantota seeraan alaatii fi qoricha sammuu namaa adoochuu gara Yuunaayitid Isteetsi galuu irratti haalli Kaanaadaa, Meeksikoodhaa fi Chaayinaa gidduu jiru akka xiyyeeffannaan addaa itti kennamu Doonaald Tiraamp ajaja kennuun isaanii. beekameera dhimma kanarratti gabaasa bal'aa oduu booda ni qabna nu hordofa.
yuunaayitid isteets jaarmiyaa tokkummaa mootummootaa dhaabbata fayyaa addunyaa keessaa akka baatu pirezidaanti doonaald tiraamp ajajuu isaaniitti akka gadde dhaabbatichi beeksiseera.
Doonaald Tiraamp gargaarsa Yuunaayitid Isteets dhaabbata fayyaa addunyaatiif taasiftu akka dhaabbatu ajaja kan kennan dhaabbatichi yeroo dhibee COVID-19 wanti inni hojjate gaarii akka hin taane qeequudhaan yommuu ta'u biyyi Chaayinaa hamma Yuunaayitid Isteets dhaabbatichaaf gumaachitu kennaa hin jirtu jechuudhaanis himataniiru. Dhaabbata fayyaa addunyaatiif gargaarsa harka caalaa kan kennitu Yuunaayitid Isteetsi akka dhiiftee baatu murteessuun waan gaddisiisaa akka ta'e dubbi himan dhaabbata fayyaa addunyaa Taark Jaasaarviik ibsa Jeenevaa keessatti kennaniin beeksisanii jiru. Dhaabbanni fayyaa addunyaa nageenyaa fi fayyaa uummata addunyaatiif ga'ee guddaa taphachuu isaa kan ibsan dubbi himaan dhaabbata fayyaa addunyaa haala bulchiinsi Doonaald Tiraamp murtoo isaa kana irra deebi'ee ilaalu irratti akka mariin taasifamu abdii qabaachuu isaaniis himaniiru. Murtoo pirezidaanti Doonaald Tiraamp kana hordofuudhaan ibsa kan kenne waajjirri dubbi himaa dhimma alaa mootummaa Chaayinaa ga'een dhaabbata fayyaa addunyaa jabaachuu qaba malee dadhabuu hin qabu jechuudha. jechuudhaan biyyi chaayinaa gargaarsa dhaabbatichaaf taasiftu akka itti fuftu beeksisee jira bulchiinsa pirezidaanti baaraak obaamaa keessatti hangaa olaanaa dhimma fayyaa kan turan toom freeden dhaabbanni fayyaa addunyaa akka bu'a qabeessa ta'u taasisuun dhiisanii ba'uudhaan akka hin taane yaada fuula miidiyaa hawaasaa x irratti kennaniin ibsuun isaaniis beekameera. yuunivarsiitii joorji taawunitti piroofeesara seera fayyaa uummataa kan ta'an loorensi goostiin gama isaaniitiin dhaabbata fayyaa addunyaa keessaa ba'uun nageenyaa fi dorgommii kalaqaa yuunaayitid isteets irratti miidhaa guddaa akka uumu ibsuudhaan yaada isaanii akka kennan gabaasameera.
gara gabaasa keenyatti aanutti ceenaa doonaald tiraamp haasaa sirna hirbuu seenuu kan wixata kaleessaa irratti warraaqsa ifatti mul'atuuf haa kaanuu jechuudhaan waamicha taasisan bara 2020tti joo baayidaniin moo'amuudhaan marsaa lammaffaaf itti fufuu kan hin dandeenye doonaald tiraamp amma deebi'anii pirezidantii yuunaayitid isteets 47ffaa ta'uudhaan hirbuu seenaniiru gabaasa paastii widaakswaaraa mitukku fiqaaduu dhiyeessa.
doonaald tiraamp pirezidaantii yuunaayitid isteets 47ffaa ta'uun hirbuu seene waadaawwan yeroo duulana filadhaa galaa ture baqattoota seera qabeessa hin taane irratti tarkaanfii fudhachuu dabalatee hojiitti hiikuuf kan dhaaddate warraaqsa ifatti mul'atuuf haa kaanu jechuun waamicha kan dhiyeesse. daangaa keenya gama kibbaa irratti labsii yeroo ariifachiisaa biyyaalessaan labsa yakkamtoota miiliyoonotaa fi miiliyoonota ta'an bakkoota irraa dhufanitti deebisuun ni jalqabna weerara hamaa biyya keenya irratti raawwatamu hambisuuf gara daangaa biyya keenyaa kibbaatti humna waraanaa nan erga akkuma haasaa isaa isa bara 2017 taasise dadhabina nama isa dura ture irratti gadduusaa dubbateera baajata mootummaa federaalaa akka hir'isuu fi eegumsa seera lammiilee ameerikaa saala jijjiirratanii duubatti akka deebisus waadaa galeera. har'arraa kaasee gara fuula duraatti saalli lama qofaadha innis dhiiraa fi durba kun imaammata mootummaa yuunaayitid isteetsi. Tiraamp gara aangootti kan dhufe yommuu waraanni yuukireen itti hufee jiruu fi waliigaltee waraana dhaabuu dadhabaa ta'e gaazaa keessatti taasifame jiruttila. Milkaa'ina keenya lola injifachuu qofaan kan madaallu osoo hin taane lola xumuru tarii hunda caalaa immoo lola gonkumaa keessa hin seenneen. madaalla Tiraamp bo'oo Paanamaa to'achuuf fedhii qabu ammas irra deebi'ee dubbateera. Bo'oo Paanamaa Chaayinaatutti hojjechaa jira. Nuti Chaayinaaf hin kennine, Paanamaaf kennine, deebisnee fudhanna. sirna erbuu seensaa kanarratti pirezidaantoonni duraanii kanneen lubbuun jiran hundi kan irratti argaman yommuu ta'u keessummoonni biyyoota alaa kanneen akka arjentiinaa chaayinaa fi itaalii akkasumas gama teekinooloojiin kanneen biiliyoonaroota ta'anii fi tiraampiif kanneen deeggarsa maallaqaa taasisaniiran jeef beezos ilaan maaskii fi maark zuukarbergis irratti argamaniiru sirni erbuu seensaa tiraamp sababa haalli qilleensa sadii lalla'aa tureef galma keessatti akka ta'u taasifame. kanaafis deeggartoonni tiraamp hundi isteediyeemii galma keessaa isa kaapitool waan areenaa jedhamu seenanii daawwachuu hin dandeenye abdii guddaa immoo qabu. bilisummaan nageenyi biyya keenyaa deebi'eera daangaa cufamuu fi addunyaa irratti nagaa cimaan kanaan dura jechoota jajjaboo walitti darbachuun kan beekaman pirezidaantiin aangoo gadhiisu joo baayidanii fi. kan aangoo fudhate doonaald tiraamp wiixata gara ganamaa waayit haawusitti yeroo sha'ee waliin qabaataniiru kun aadaa aangoo waliif dabarsuu baay'ee keessaa isa tokkodha bara 2021 tti sirna irbuu seensaa baayidan irratti tiraamp kamirrattiiyyuu hin hirmaanne tiraamp haaloo akka ba'atu akeekkachiiseera baayidan immoo osoo aangoo hin gadhiisiin daqiiqaawwan muraasa dura namoota miseensota maatii isaa ijoo ta'aniif dhiifama taasiseera tiraamp. Dimookiraasiif sodaadha jechuun baayidan dubbateera. Gaafa amajji ja'a bara 2021 deeggartoonni Tiraamp injifannoo filannoo bara 2020 baayidan mo'ate duubatti deebisuuf kaapitoolitti nam'uun jeequmsa uumanii ture. Tiraamp immoo warra gochaa gaafa sanaan yakkaan himatamanii itti murtaa'eeruuf dhiifama akka taasisu waadaa seeneera. Kana booda humni mootummaa guddichi mormitoota siyaasaa ittiin ari'achuuf meeshaa hin ta'u. Kana malees akkuma aadaa duraan beekamu Tiraampiif itti aanaan pirezidaantii J.D. Vance miseensota koongirensii waliin affeerraa laaqanaa irratti argamaniiru. Paartii isaa Rippaabilikaanii kan mana maree fi seeneetii keessatti harka caalmaa argateeru waliin gara waajjira isaatti seeneeraa jala. Gabaasni paastii Widaa Kuswaaraa.
pireezidaanti doonaald tiraamp tarkaanfii ajaja hooggana olaanaa fudhachuuf waadaa galaniif aangoo eega qabatanii guyyaa tokkoffaa jalqabaniiru yaadannoowwan yookaan qabsii marsaa baniinsaa fi ajaja hooggana olaanaa qabaniin tiraamp gocha pireezidaantii duraanii joo baayidan kurnoota hedduu haquudhaan tarkaanfiiwwan jalqabaa tiraamp fudhataniif karoora gara fuula duraaf qaban muraasa ilaalchisee gabaasa ergame jaallanne dhiyeessa.
pireezidaant doonaald tiraamp sagantaa agarsiisa guyyaa hirbuu seenanii galma kaapitaal waan aranaa jedhamu keessatti wiixata majjii 20 bara 2025 magaalaa waashintan keessatti qophaa'e irratti yeroo hirmaatan ajaja hooggana olaanaa kan hojii raawwachiistuu mallatteessaniiru akkuma yeroo duula filannoo bara 2024 irra deddeebi'anii waadaa galan sana pireezidaant tiraamp wiixata kaleessaa galgal namoota gara 1,500. haleellaa majjii ja'a bara 2021 mana maree bakka bu'oota uummataa yeroo koongiresiin injifannoo baayidan bara 2020 tiraamp irratti galmeessan mirkaneessuuf walga'eetti namoota yakkamoo jedhamanii fi yakka irratti dhiyaate 1,500 ta'aniif dhiifama kennaniiru addatti immoo tiraamp dhimmoonni federaalaa mormitoota siyaasaa bulchiinsa baayidan irratti dhiyaatan akka dhaabbatu ajajan. kana jechuunis deeggartoota tiraampiif jechuudha wiixata kaleessaa akka jedhanitti seera kabachiisuu federaalaa akka meeshaatti itti gargaaramuun akka xumuramu kunis deeggartoota ofii gargaaruu ofarratti kan xiyyeeffate fakkaataa jedhameera wiixata kaleessaa galgala agarsiisa televezyiiniin qophaa'e kan galma kaapitaal waan arenaa jedhamu keessatti gaggeeffameen tiraamp dhimmootii yaadannoo yookaan qabsiisii ofii irratti qabatan kan mallatteessan yoo ta'u kunis dhaabbati federaalaa hundi qaala'iinsa fayyadamtootaa akka ittisuuf qajeelfama kan kennan ta'uu ibsaniiru tarkaanfii baayidan haquu fi ajaja ofiitti dabaluudhaan tiraamp. oomisha boba'aa fi gaazii uumamaa irratti to'annaa jiru salphisan baasii meeshaalee fayyadamtootaa hunda akka gad buusan waadaa galaniiru tiraamp addatti alaaskaa irratti xiyyeeffachuun oomisha boba'aa lafa keessa jiru babal'isuusa jedhu irratti qiyyaafatan daldala irratti pireezidaantichi guraan ala tokkorraa eegalee kaanaadaa fi meeksikoo irratti taarifa dhibbantaa 25. akka kaa'amu eegna jedhaniiru garuu meeshaalee chaayinaa irraa gara biyya keessaatti seenan gibira kaffalsiisuuf karoora qaban irratti ibsuu didaniiru. Tiraamp ajaja ugguraa tiktok koongirasiin guyyoota 75 dhaabuuf yaadames mallatteessaniiru. Akkuma bulchiinsa isaanii isa jalqabaa Tiraamp Yuunaayitid Isteetsiin dhaabbata fayyaa addunyaa keessaa baasaa jiru. akkasumas baasii gargaarsa alaa yuunaayitid isteetsi bal'inaan akka ilaalamu ajajan tarkaanfiin lamaan kun dhimma idil addunyaa irratti mala adda baafamu ameerikaa first jedhu waliin wal simataa galoo galaanaa meeksikoo jedhamu jijjiiruun galoo galaanaa ameerikaa taasisu mallatteessuuf karoorfataniiru gaarri ol ka'aan ameerikaa kaabaa amma danaalii jedhamuun beekamu. gara gaara maakinlee maqaa pireezidaant baaraak obaamaan jijjiiranitti deebisan akkasumas tiraamp ajaja guyyaa hirbuu seenuu gara fuula duraa hundaatti alaabaan biyyattii guutummaatti ol ka'ee akka fannifamuu qabu mallatteessaniiru tiraamp ajaja immigireeshinii pireezidaantummaa baayiden irraa kenname hedduu duubatti deebisan imaammata marsaa jalqabaa tiraampiin kan ba'e. namni seeraan ala biyyattii keessa jiru hundumtu biyya ari'uu fi dursa kennasa jedhutti deebisaniiru baqattootaaf koolugaltummaa daangessuuf karoorfataniiru akkuma eegametti tiraamp galmeelee waliigalteewwan haala qilleensaa kan paaris keessatti tolfame keessaa yuunaayitid isteetsiin ni baasa jedhanii mallatteessaniiru boba'aa qotuuf waadaa waan seenaniif labsii hatattamaa kan annisaa labsuudhaan. aangoo konkolaataa elektirikaan hojjetu jechuun baayidan waaman akka dhabamsiisan dubbataniiru tiraamp waajjiraalee mootummaa federaalaa ilaalchisees kan mallatteessan ni qaban waajjirri mootummaa federaalaa uumamni namaa dhiiraaf durba qofa akka ta'etti fudhataa jedhaniiru.
amma immoo gara qophii addaa har'aaf qindeessinetti ceena. as yuunaayitid isteetsi keessatti waggaa afuritti al tokko kan raawwatu sirni hirbuu seenuu guyyaa yaadannoo yuunaayitid isteetsi mootummaa ofiin of bulchu itti mirkaneessituuf guyyaa aangoo karaa nagaatiin walitti dabarsuudhaaf hoogganaa haaraan guyyaa kakuu itti raawwatudha. akkuma kanaan sirni hirbuu seenuu yuunaayitid isteetsi afurtamii torbaffaa kan doonaald tiraamp guyyaa kaleessaa taasifamee jira gabaasaa keenya kan sirna hirbuu ilaallate kana keessatti seenaadhaan walqabatee akka nuuf ibsan hayyuu seenaa akka ta'an piroofeesar geetaahun bantii yuunivarsiitii kibba ilinooyi irraa bafaqaaduu moroodaa haasofsiisee jira.
sirni guyyaa hirbuu seenuu pirezidaantii yuunaayitid isteetsi taatee aadaatii fi duudhaa barbaachisoo ta'anii hordofuudhaan kan taasifamudha. sirni hirbuu kun akkaataa itti jalqabamee fi yuunaayitid isteetsi alattis seenaa akkamii akka qabu akka waan beekan irraa nuuf qoodanuuf piroofeesar geetaahun bantii yuunivarsiitii kibba illinooyitti hayyuu seenaa kan ta'an haasofsiifnee jirra. akkas jedhan.
Akka amma nuyi beeknutti kan inni dhufe rippaabilikan gaabarmentiidhaaf dimookiraasiin lafa inni ta'etti lafa filannoodhaan gaggeessitoonni muuda filaman keessatti kan inni jalqabe kunis immoo biyya Ameerikaatti jalqabee achi Faransaay 1789 baazewee waggaadhuma George Washington muudame sana irbame sanatti kan warraaqsi isaanii ka'ee Foormaalii kan hirbuun jalqabe biyya Faransaayitti. Fakkeenyaaf Arjentiinaan dhibba kudha saddeetiif digdamii ja'aatti meeksikoon dhibba kudha saddeetiif digdamii afuritti waggaa lama fuuldurachaadha faransaay akkuma sila jedhee hindiin dhibba kudha sagaliif shantamatti jalqabdi pirezidaantii isa jalqaba kan isheen muuddee gaanaa afrikaa godhanne immoo dhibba kudha sagaliif jaatamatti kan kwaamee nkrumaan pirezidaantii ta'e kan inni kan inni hirbame.
Taateewwan seenaa hirbuu kanarratti wanneen adda ta'anii yaadataman keessaa tokko Profeesar Geetaa'uun akkasitti nutti himu.
Tokko akkuma tasaa kan pirezidaantii ta'anii utuutti yaadin. Kunis immoo yommuu pirezidaantii inni duraa sun du'uu akka taanaa isaa ta'aniitu utumatti yaadin ta'u warra akka tasaa ta'an sana keessa Joorji Waashintiin mataan isaa akka tasaa ta'e. Isa jalqabaatiin pirezidaantii inni dursee pirezidaantii kan jedhamu kan kaa'e isa. Amma hundum isaanii isatti kan isaan wanta inni gaafa sana hojjeteedha kan isaanii hojjetanii yommuu itti kakatan illee isa jedhamu sanaa waaqa na gargaara isa jedhu sana isatti itti dabale soo help me god kan jedhu sana heera isaanii keessa jiru. Isa wanta heera keessa jiru sana ergi jedhee booddee ofuma isaatii soo help me god jedhee harka isaa kaasee achumaan amma warra amma jiran kun hundum isaanii taayitaadhaaf kan kakaa fudhatan hundum isaanii soo help me god jedhu.
Sirna hirbuu kanaan wal qabatee wanti adda ta'e biraas mudateera. bara 1841 pirezidaantii wiiliyaam heenarii haarisanii wajjiniin waan wal qabateedha. Profeesar Geetaa'uun kanarrattis waan nutti himan qabu.
Meebi wiiliyaam heenarii haarisan inni bara 1841tti dhufeetu gaafa hirbame sanaa sa'aatii baay'eedhaaf haasa'e sa'aatii lamaa ol haasa'e baay'ee hin qorraa kopportaallee hin qabu uffata gaachaallee hin qabu nimooniyaan qabee ji'a lama gidduutti du'ee. yeroo gabaabduudhaaf kan ameerikaa bulchee kan jedhamu isaadha.
bara kuma lamaa fi sagalii amma kuma lamaa fi kudha torbaatti marsaa lamaa fi pirezidaantii yuunaayitid isteetsi ta'uudhaan kan tajaajilanii baaraak obaamaa seenaa pirezidaantummaa yuunaayitid isteetsi keessatti pirezidaantii gurraacha isa jalqabaa ta'aniiru guyyaa har'aa kan hirbuu seenaa jiranii doonaald tiraamp pirezidaantii 45ffaa ta'uudhaan erga hojjetanii booda. pirezidaantii 47ffaa ta'uudhaan hirbuu seenuun isaaniis kana booda seenaa keessatti waan galmaa'ee taa'uudha.
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. sagantaalee keenya gama miidiyaalee hawaasaa keenyaa feesbuukii marsariitii irratti nu hordofuu dandeessu. yaada keessan karaa iimeelii nu ga'uu dandeessan hoorn at voa news com yoo jettan nu argachuu dandeessu lakkoobsi watsaappii keenyaa lama duwwaa lama afur tokko lama tokko tokko afur afur gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii gama miidiyaa hawaasaan qophii kana kan isinii qindeessite tigist gammeeti gara qophiittaa nutti ceena. hordoftoota keenyaa
Handaara magaalaa baatuu Haroon Dambal odollaan isheen qabatee godinoota lamas daangessee lafa bal'aarra buufatee argama.
Bal'inni isaa gara iskweer kiiloomeetira. dhibba afuriif afurtamatti kan inni jedhudhaa fi iddoleewwan naannoo haroo dambal keessa argaman keessaa inni guddaan tulluu guddoo tulluu funduroo tulluu dhaddachoo tulluu galiilaa fi tulluu dabrisiinaa jedhamanii kan beekaman kunniin tulluu gugurdoodha tulluuwwan diddiqqoon simbirroo ta'a jiru.
galaanni dambal miidhagina yabalaa qofaa miti oomisha qurxummii fi kurraa darbees immoo dhugaatiifis ni oola abbuun dargaggoo tajaajila yabalaa as gubbaatti kennudha.
iddoola simbirrootaa kan jedhamudha iddoola kana. Simbirroota gosa dhibba lamaaf torba sagaltama ol kan taatu asirra jiraata. Ganama ganamaa fi galgala galgalan dachanii ganama yaa'anii buddeena nyaata soqachaa jechuudha. Nyaata nyaatanii nyaata walitti funfunatanii gamana dachanii jechuudha gara iddoo kana.
Yabalaa fi oomisha kanaan alaa dambal waggaa waggaadhaanii sirna hawwataa takka keessummeessa. innis ayyaana kataraa fi ayyaana cuuphaa jala bultiidhaa kaasuun guyyoota sadiif gaggeeffamuudha. dargaggoo caalaa boggaalee jiraata magaalaa baatuuti gaaf bultii kudhaniit irraa jalqabee taabonni hundi isaatu iddoo mana amantaa iddoo qulqullummaa irra ka'ee karaa iddoo bishaan yookaan laggeen argamanitti deema jechuudha. Egaa kanarratti immoo magaalaa baatu kan adda isa taasisu iddoo hara dambal hara guddaa kanarratti taabotoonni iddoo adda addaatirraa as gubbaa kana garmaaman ni jira. Asillee iddoo kontolaan jira gamallee rufaayila qamoo garbii irraa ni jira. Akkasumas magaalaa baatu keessas manneen amantaa Giyoorgis Iffaan jiru jechuudha. Isaan hundi kun ol ga'uudhaan as gaaf bultii kudhanii jala bultii ayyaana kataraa yookaan gaafa bultii kudhanii isaaniitti as allagummaa qarqara hara dambalkaanitti ol ga'aniitoo haala bareedaa fi haala ho'aa ta'een ol ga'aniitoo abbootii hayyoota mana amantaa adda addaatiin abbootii hedduudhaan kabajamee haala ho'aa ta'een sirni galatoo gaggeeffamaa bule jechaadha.
Daaqoon Zannabaan jedhama. Zannabaa Waaqoon jedhama. Kanaaf tajaajila mana amantaa sadaniitu iyyuu egaa ayyaana kataraa kana waggaa baay'ee keessa abbootiin keenya kabajaa turanidha jechuudha. Kanaaf fakkeenya qaba jechuudha. Abbootiin keenyiin yeroo jalqabaa kan mukaa kunuu hin turreeyu jechuudha. Yabala yookaan naan boboffee kan jedhamtu ture. Isaan kabajaa turan. Isa booda immoo kan mukaa kun dhufee kan mukaa kun tolee kan mukaa kanaan deemaa turan jechuudha. Isa booda immoo teeknooloojiin akkuma babal'ataa adeemeen kan jalbaa jedhamu kun dhufee jalbaan kun immoo dhugaa dubbachuudhaaf namoota baay'ee as nu butee jira jechuudha. Namoota biyyoota garaagaraa as nu butee jira. Maaliidhaaf booffeedhaan deemuu hin danda'an isaan jalbaadhaan deemuu hin danda'anii waan sodaataniif namoota baay'ee as nu butee jira. Kanaaf kan adda isa taasisu immoo galaana irratti kabajamuu isaati jechuudha.
Taabonni sun galaana fagoo yookaan immoo hara kana keessa gidduu keessatti argama waan ta'eef jalbaadhaan fe'amee abbootiin jalbaadhaan faarfachaa taabota qabatanii galateeffachaa haala dinqii ta'een iddoo kamitti iyyuu kan hin mul'anne bifa nama dinqisiisuun jalbaarratti taabota qabatanii baatanii faarfachaa karaa bucceessaatti yookaan karaa galgala araatti bahu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'eedha kan namatti tolu baay'eedha dhugaa jechuun namoonni odoo carraa qabaatanii dhufanii asitti waliin kabajanii osoo ilaalanii baay'ee namatti tola.
Jiitu Lammaa kan jedhamaa jiraatu magaalaa baatuuti. Ayyaana cuuphaa magaalaa baatuutti adda kan isa godhu haalli isaas adda kan isa godhu haalli isaas nama mijataa. Namoonni biyya garaagaraanis as dhufanii hin kabaju. Kanatu adda isa godha.
Ani maqaan kiyya Alamuu Badhaadhee jedhama. Aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Gobbolchaa ganda qotee bulaa Bocceessaa keessatti argama. Wanti adda godhu haroo dambal kana keessatti argamee hara kanarra deemaa yabalaanis bidiruudhaan jalbaadhaan motoraanis waan adda addaatiin akkana haraarra deemanii horii goobnyiillee tuuristootallee sunniis dhufanii irratti akkana ilaalanii jedhan wanti adda isa godhu keessumaayyuu hara kanaan wal qabateeti. Kanatu adda godha dhas jedha baay'ee nama gammachiisa anis hin hirmaadha waan kanarratti.
Daawwattoonni fi jiraattonni handaarri dambal kanarra oomishoome bu'aan isaa mishaa jechuun mootummaan kanarratti akka hojjetu gaafatu. Obbo Kamaal Badhaasoo hoogganaa waajjira aadaa fi tuurizimii magaalaa baatuu kanaaf deebii qabu.
Qarqara hara dambal naannawaa isaa asii bocceessa irraa kaasee hanga daangaa iddoo gojolaatti ga'utti karaa adda ta'e misoomuudhaaf deemaa jira. Hojii misoomatti galame kana qofa hin taane hoteelli istaandardii isaanii eeggate sadarkaa biyyoolessaaf biyya alaatiin qophaa'e magaalaa qarqara kana irratti hojjetamaati kan jiru jechuudha. Hoteelli naannoo kanatti hojjenne kun turizimii keenya harkisuu bira darbe ayyaanota keenya naannoo kanatti geggeessinuuf ho'a karaa biraatiin kennaaf jechuudha.
Obbo Kamaal hagammaatti hojii bu'uuraalee misoomaa handaara haroo dambal jiran irratti fooyyessuuf hojjetameen lakkoofsi daawwattoota biyya keessaa fi alaa dambal daawwatanii dabaluu himan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf galmuu daawwiti baatuu dambal.
Hordoftoota keenya armaan olitti kan dhaggeeffattan ayyaana kataraa yookaan cuuphaa godina shawaa kaabaa haroo dambal cinatti geggeeffamee ture. Sagantaan keenya har'aa kanumaan xumuramaa sagantaalee keenya karaa marsariitii keenyaa feesbuukii akkasumas marsaa intarneetii irratti nu hordofuu dandeessan watsaappii irrattis ergaa nuuf dhiisuu dandeessan gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii. piroodiwusariin keenya biraan haayiluu qophii kana gara miidiyaa hawaasaan kan isin dhaqqabsiiste tigisti gammeetii kan isin keessummeesse an tuujubee horaati qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.